one month fit make a whole lot of difference for inside football world even one seconds fit change everything for inside football one month ago tottenham bin dey nine points arsenal bin dey zero point after tottenham started the season well with three straight wins wey be one zero one zero one zero. but one month after arsenal wey be say dem no get points before before Then I'll come join them for the same nine points As if you say Arsenal wire Tottenham inside the North London derby with Shelley for London yesterday. Una oh, welcome to Confirm Football with Una O's to P to the I to the G to the Y to the A to the K. Big yak. If you're not forget now United Tory, they bring this podcast to Una listening. Una feed like them on Facebook at United Tory. Una also follow them on Twitter and on Instagram at United Tory. Make you for the loss, make you for no cause quarrel. This weekend of Premier League, no be small thing shelle for inside the Premier League this weekend. Action, stroke, plenty things to talk about everywhere. Just you everywhere. Controversies just stay everywhere. And it will be good weekend for Manchester United fans and it will be good weekend for Chelsea fans also because their team then lose. Before I go anywhere, make a first start with Tottenham versus Arsenal with Shelley for inside London yesterday. Going into the game, Arsenal they just they recover from their bad start to the season as if say they can later um, secure back-to-back wins for inside their Premier League as if say they can look to secure that third win going into the North London derby. Tottenham Hotspur too make una for don't forget that they in shambles as if say they don't begin they lose they don't begin they do yama yama even their top striker will be Harry Kane in no single score since he don't even get shot on target since and people feel like saying that because he moved to Manchester City failed now why he never to perform for Tottenham. But Harry Kane no be one season wonder. Harry Kane na striker wey don prove himself to be world class. So make we just cross our finger, make we dey check how the thing go be till the end of the season. The North London derby ṣẹlẹ̀ for inside Tottenham Hotspur Stadium yesterday as e be say omo many expectations dey but people some some Arsenal fans still dey believe say yes our team go win our team go win that game as e be say in as much as arsenal no good na derby be this and the way they take dey play derby e different the game sef omo um, na the way we dey expect am e come but no be really really as big as that one as e be say for first half arsenal sama tottenham 3-0 goals from martin um, goals from emmy smith through Aubameyang and Bukayo Saka na im first give Arsenal di three goal lead before Son Heung-min come score the consolation goal wey be say the full time score come be 3-1. Now Arsenal dey 10th position Tottenham dey 11th position and make una for no forget one month ago Tottenham bin dey 9 9 9 9 points and Arsenal bin dey 0 points but na football be dis anything fit shele for dat game anything make una na just make una no comot una eyes until ninety minutes finish na so football be so na better day for arsenal fans yesterday as e be say their season don start to dey progress everything don dey stew everything don dey barama for them. don dey move forward and dem don dey go up gradually gradually na wetin them. dey want be that and dem don dey sup for there so i guess we no go dey hear ateta out ateta out for some time again I hope Ateta will keep up the good work wey im dey do for inside dat London team. That's so e be wey That's so e be for waiting. shele for inside the north london debut. o ogbonge matches sef sup for inside premier league for this weekend too as e be say manchester city then summer chelsea for their home and also aston villa sef carry hammer and knack man united for their home. Manchester City vs uh, Chelsea. The game coming into the game, Pep Guardiola never went to Mass Tuchel for four games where so e don meet them for um, football wey dem play so pep guardiola dey feel like say okay how e go be wetin i go do to take win dis torture of men because chelsea side dem no be dem no be dem no be easy side to play dem be team to beat dem dey coordinated everything stew their keeper dey keep clean sheets well well their defence dey organised their middle dey consist of kante georgio all of them kovacic mount they choke for the and even their forward they get beast of the striker in Romelu Lukaku. And make for no forget Manchester City no get striker they just play with false nine. We're going on to the game. Guardiola, you know, say in a tactical genius, in sabi tactics, in done the things eh, this time around. Torture no go beat me go. So I want they be, I want they be. The game start and Manchester City they play the pressure, pressure, pressure, pressure, pressure Chelsea, but omo dem no still see goal score until until second half wey be say gabriel jesus come break di deadlock chelsea don only concede two goals dis season one na from mohamed salah and di oda na from jesus so dem feel like say eh oh say chelsea neva offend god dis one wey mohamed and jesus dey score against dem wit tin dey sup gabriel jesus goal na him come secure the win for pep guardiola side as e be say dem dey come move up to the premier league table too with 13 points and na dem keep clean sheet pass this season as e be say dia keeper ederson morales get five clean sheet followed by liverpool um, alisson so the game na wetin vex chelsea fans because dem feel like say omo man city omowa ni one dem be our pikin we go dey beat dem as e as e take concern uh, anyhow wey dem come we go dey beat dem na we carry champions league on top their head so premier league no be anything we go beat dem now na the confidence wey chelsea fans get will be say dem dey go into the game be that but as e be manchester city say no this time around we no dey lose to una as e be say dem knack chelsea for inside their home to secure all the three points carry comot go etihad. So now the race for the Premier League done the tough. Still inside this week, oh, Aston Villa, oh man, don't be smart in Shelley for inside Old Trafford. Oh. The game go, hit the game just oh, they go, they go, they go. Until the 88th minute, where Courtney House go score header from corner kick. Man United fans they take say okay everything don finish after he score two minutes later Man United get penalty inside 90 minutes and dem look say who go play am bruno Fernandez or cristiano ronaldo but as e be no martinez na king of mind games martinez na keeper of aston villa na king of mind games so e dey feel like okay e dey taunt ronaldo ronaldo come play this. thing ronaldo come play this team. but ronaldo no even mind am ah, bruno Fernandez, abeg go play ah, you dey always score penalty so going into the game go as everybody just dey look ah, ah na fernandez wan play am now He don play twenty-two penalties for man united He don score twenty twenty-one e miss only one and dat na for against newcastle so fernandez no dey miss penalty He carry penalty say e wan play boom before we know he don balloon ball go moon o balloon am go the moon i no sure if the ball don land till today Asoma United no fit rescue draw against Aston Villa for the game wey shele for inside Old Trafford as we say Villa carry all the three points dem carry am carry go their house for Villa Park. So e be na so United take lose those three points e come still make dem remain for thirteen points as dem dey fourth position now only behind Manchester City, Chelsea and Liverpool make i for don comot on eye for brighton and hove albion as if you say they get they dey 12 points and they also get one game in hand that they play their game today will be monday against crystal palace dem dey away to crystal palace so if they win that game fiam straight to the top nine. brighton they go so premier league season make know no comot eye for any anytin becos anytin if you make leicester city win premier league for inside 2015-2016 season or omo anytin fit shele so brighton get game in hand and dem dey look say make dem climb So just like as Chelsea and Manchester United drop point for this week, Liverpool may feel say, okay, make we safe, make we win, make we extend our lead to 16 points, make we make we, make we extend our point to 16 points this season. But Brentford safe get other plans. Brentford say, hold my beer. You see this game, we know they lose am. The game start wey be say, bam, Liverpool first, the the, the first score, before you know Liverpool don equalize, Liverpool still add their own join 2-1 pa brentford score again two-two. liverpool score their own two Eighty-eight minute pe guy sef score three-three. that game six goal thriller na wetin shele for inside brentford stadium that day be that nobody even expect am because I feel say omo oh na relegation side be this am ah liverpool go beat dem but football get as e dey be so liverpool no even gree brentford sef no gree at di end of di day both of dem share di one one point equally say okay make we dey carry go we no fight again one one point so liverpool na dey fourteen points dem dey currently top di premier league table pending when brighton go play dia game if brighton drop point today that means liverpool and dem go dey di top position so e be for wetin shele for inside di premier league dis season You know, And I want to say congratulations and welcome back to and welcome back to and to Fati because that small boy for La Liga after a day out for over 322 days, he come back and 10 minutes into a return he score against Levante. And also Raul Jimenez after 336 days where he don't get injury after where we say he don't score last for October, he finally score for Wolves for yesterday game against Southampton. Injury no good. and say welcome back to them as they, look to return to the pitch and with a wish James Reese James Maguire and Luke Shaw speedy recovery as we say they leave the field due to injuries for their respective teams for this weekend game with a play. Like I told the Premier League Golden Boot will be Sherry Cambia presently now. Now Mikel Antonio the lead the race for the Golden Boot in a joint um, top with Mohamed Salah as you see. Both of them get five goals each, followed by Bruno Fernandes with four goals. The rest, the likes of Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Sadio Mane, all of them, they get three three goals each. So this season Premier League, Omo Nobi Shere Kambia, they look say Ogbogetin go shele for inside the Premier League this season make we for no load make we for no cause na here we for take back our load na here be our final bus stop as e be say we don finish today episode of una favourite podcast Fan football make una for no forget na united read They make this thing possible make una not lis listen to am una fit follow united tori on facebook at united tori una fit also like them on twitter and instagram at United 3 una know una na still be una host B to the I to the G to the Y to the A to the K Big Biggie Akpelale Poppy Blaskin Boy bad Badiabo ìfilẹ̀ fún owó pọ̀ kò ní báyẹ̀ peace out.